country people oh yeah. not be small thing o oh. they really talk and say if you see bird I see bird when they fly if you see bird for field they they dance they dance they dance by people our people in those days people they talk and say once you dey for field and you see bird when they dance gidi gidi gidi gidi gidi make you don't say get within the blow whistle by people not be small thing o oh. marian don dey oh. don dey challenge kabisi authority miriam say una no say my my people since onibisay e of ife start to dey relate with eh, eh, queen naomi di whole thing now dey vex miriam miriam no know which one im dey weda im e be bad doo weda im be bad im no know weda im e be first position oo abi im be im be last position. him no come know because no matter the matter as queen naomi dey land dat palace there is no way when be say as queen naomi dey land dat palace there is no way when they be say only uh, eh, uh, eh, uh, eh, Queen Naomi go be last position. It's not done anyway. One, she don born. Na she born the prince. You can't tell prince, mama prince, to go be Agbekpo meanwhile so mariam don use im talk count it know say yes somebody dey come display her all the bad belle all the pepper body don dey worry her by people now according to report dem say kabiyesi dey o na Mariam come tell kabiyesi say im wan come see am o say im get wetin e go discuss with am kabiyesi say wetin be the thing i hope it's not urgent Queen Naomi um I mean Queen Naomi say it's not urgent It's just that na something wey e be say im want to discuss with am so Kabiyesi come um, send Kabiyesi come send for Mariam Mariam come come Mariam come and down give am Kabiyesi o oh. na Mariam come start to dey pour all im grievances out dey talk all sort of things. Mariam say Kabiyesi I've been a loyal wife to you I've been a loyal wife right from the time in memory I've been a loyal wife Danto say you marry me forty-eight hours when you marry me you started you started marrying you started doing marriage bonanza people I became the the talk of town people were mocking me people were laughing me that my mate are getting married, they will take them for honeymoon. My own, there is no honeymoon. I just got married to you. Within 48 hours, you've married series of women. What did I do? I endure. I say it's part of the culture. Let me endure because in my religion, we are permitted to, a man is permitted to marry up to five, four wives. I kept school. I obey you. Everything you want me to do, I was doing for you. Now, Mariam dey tell Kabiyesi you. I was doing for you. When you were building Ojaja Mall, you were a bit stranded. I know the role I play by securing loan and all the things I've been doing. Still, I did not complain. Now, person when he be say marry husband e no fit enjoy im husband is it a taboo is it a sin is it too much to ask for why is it that im wey be say im be marry am since when e be say e marry kabiyesi kabiyesi never buy am any tangible thing na for dis palace na e dey na e hear say dem buy house for ashley the same dis palace na e dey na e hear say dem buy car for ashley the same this palace that day na here say they buy house for queen naomi the same this palace na day na here say they buy house for eh, eh, car for queen naomi scabie say if you buy car for me police go arrest you if you buy car for me olopa go arrest you have i not been playing my role very well why can't you buy something for me so that bloggers will carry it and they will say yes they have done this for me Eh? Why is it that my own can't be like this? Why be say it can't be like say I escort other women come for marriage? Why? The other time you took Olori Elizabeth for vacation. Only you and her 12 una. You took her for vacation. says now as if I'm jealous so my people na exactly how and they talk and how they talk. Kade says, not as if I'm jealous. That what is good, what is good for the goose is good for the gen, gen, gender. aganda. Don't I deserve the best? Don't I deserve the best? My people don't be smart, you know. So he talk, talk, talk, talk, talk, go here, talk, go there. Then Kabesi as I say, So you UNB say you be Olorimedan. Na just this matter na im e carry you come say you want to see me. You don have any other thing to say. E just this matter na this thing that uh, uh, you supported me, I marry wife, you did what's all this? This trivial issue that is what that Mary says not a trivial issue. If you can do it for Olori Elizabeth, You went on vacation with Ashley. Even you, the, both of you went to to uh, eh, worry, Warri. Na him Kabiyesi say now that one dey pain Say whether the award when he go collect one certain time, no be she and Mariam go. When Mariam no fit open mouth speak, eh? Is it not a wife that is outspoken, that that is eloquent, that they, that, that he will take out? so im go come reach dat place and im go come carry microphone if dem say make im introduce im wife na instead of di wife go introduce di self na im wey be say be kabir na im go come na im go come be im mouthpiece say im no know say person dey get body carriage e dey get e kon dey tell am say look at queen omi dat girl dat you are seeing she is not a complete graduate but she is more than even graduate. the when when she represented me at brazil nakameci dey talk o oh. when she represented me at when queen naomi represented me at brazil the whole brazilian eh, country everybody was clapping for her because she spoke very well she did very extremely well mary i cannot send you go to go to brazil to go and talk you will not be able to talk you will not be able to speak now that i kept you to where you belong. you say you want to show yourself do you want to disgrace yourself don't you know i'm covering you if i should expose you the way i exposed queen naomi everybody will see your your, your the other side of you because if na english you, you no try for that side my people not be small thing o kabiyesi come tell and say if na the aspect of vac vacation dem never to go vacation but it's not a problem it's not a problem they can still fix time and do it but he should not come and be disturbing you for trivial issue as far as this matter is concerned it's a very it's a trivial matter my people not be smart, you know. Now I na kabiyesi tell am say make he no come call tell am this kind matter again o he say when when now queen when he be say he win his husband heart he do him husband well neither they buy car give or neither they dey they give gift say so make him work hard My people, not be smart, you know. Hey, oh, Baka. I go stop you. I go dey bring una more Jesus things or food. Now have a nice day. Bye.